kun waashingtan diisii irraa gama raadiyoo fi televiziyoonaan kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kibxata waxabajjii 20 bara 2023 akkam hooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an tuujubee horaati hanga xumura sagantaa keenya dhaqqabutti qophiilee keenya adda addaa guyyaa har'aatiif qophaa'e qophii baqattoota ilaallatu akkasumas waa'ee uummata oromoo keessatti seenaa namaa beekamaa tokko dhiheessina ba'iin sagalee hiree murteeffannaa irra deebii kaleessa walaayittaa keessatti kenname beeksifamee jira. turkiin lammiilee siiriyaa miliyoona sadii ol waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalatee biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti akka aadaa oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuu dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasuun beekaman kabaatii caamsaa du'aan boqotan kumalaa fayyisaa ilaalchisee qophii addaa qabna amma guutummaa oduutti ce'e.
akka hooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu an mitikuu fiqaaduuti filannoon riifarandamii godina walaayittaatti irra deebiin guyyaa kaleessaa gaggeeffame karaa nagaa xumuramuu fi bu'aan filannoo yeroos buufataalee filannootti maxxanfamee jira aanaalee biroo fi godina walaayittaa dabalachuun naannoo of danda'ee ta'uu barbaanna kan jedhan mallattoo bullaallaa qabachuun filannootti kan seenan bu'aa yeroof maxxanfamee lakkoofsa caalaa argataniiru. gabaasni guutuun dhimma filannichaa irratti dhiyaachuu baatus dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa itiyoophiyaa birtukaan miidhagsaa kan yeroo darbee waliin yommuu ilaalamu inni alanaa fooyya'aa ta'uu himani uummannis bu'aa filannoo ba'u eeggatee karaa nagaa akka fudhachuu qabu dhaamaniiru yeroo filannichaattis rakkoowwan xixiqqoo mudatanii turanitti furmaata taasisuun uummanni mirga filuu isaatti akka fayyadamu taasifameeras jedhan. adeemsa filannichaa kan raawwachiisan namoonni kuma sagaliif jaatama leenjii fudhatanii hojiirra akka turan ibsanii taajabdoonni dhibba tokkoof jaatamii saddeet biyya keessaa irratti hirmaachuu isaaniis eeraniiru burtukaan miidhagsaa buufataalee filannoo tokko tokko keessatti rakkoon jiraachuu kan himan akka fakkeenyaattis kanneen umuriin isaanii kudha saddeetii gad ta'an filannoo irratti akka hirmaataniif yaaliin taasifame akka dhaabbatu taasifamu naannoo sooddootti buufata filannoo dilboo awuxirootti. raawwachiisaan filannoo tokko waraqaa eenyummaa duwwaa irratti maqaa namootaa guute osoo kennu qabamuu fi buufata filannoo humbootti immoo namni tokko osoo raawwachiisaa filannoo hin ta'in baajii raawwachiisaa filannoo ta'uu isaa ibsu rarraafatee argamuun to'annaa jala ooleeraa jedhaniiru. bu'aa waliigalaa filannichaas gaafa waxa bajjii 19/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni ifoomsama jedhan burtukaan miidhagsaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa. Itoophiyaa jechuun hawaasaarraa kan gabaase Yoonaattan Zabdiyoosi.
Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n kanaan dura midhaan gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaatti ergamee ture kaayyoo ergameefiin alatti oolfameera jechuudhaan gargaarsa Itoophiyaarraa dhaabuun isaanii yaadatama. Ibsa har'a baheen immoo sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti erguu ji'a dhufurraa kaasee akka jalqabu beeksiseera.
sagantaan nyaataa addunyaa wfp kanaan dura midhaan nyaataa gargaarsaaf gara itoophiyaatti ergamaa ture kaayyoo ergameefiin alatti gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuun gargaarsa itoophiyaaf taasisu dhaabee kan ture ji'a dhufurraa kaasee namoota rakkataniif deebisee gargaarsa akka jalqabu beeksise hogganaan olaanaan dhaabbatichaa wiixata kaleessaa ibsa rooyitarsiif kennaniin. gargaarsi midhaan nyaataa kun bakkatti kan deebifamu ejeensiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii warra midhaanicha fudhachuun maluu fi irratti kallattiin to'annoo erga gaggeesseen boodas jedhameera haaluma wal fakkaatuun jaarmiyaan misooma idil addunyaa kan yuunaayitid isteet usaid gargaarsa midhaan nyaataa gara itoophiyaatti ergu dhaabuun isaa kan yaadatamu yommuu ta'u namoota midhaan nyaataa barbaadaniif deebisee raabsuu akka jalqabu ibseera usaid'n. midhaan nyaataa gargaarsaaf gara itoophiyaatti ergameeru raayyaa ittisa biyyaaf kennameera jechuun himannaa dhiyeessee ture raayyaan ittisaa gama isaatiin midhaan nyaataa hatame jedhame fudhachuu isaa haaleera mootummaan itoophiyaa gama isaan warra midhaan nyaataa gargaarsaa hatan irratti qorannoo akka gaggeessu hime garuu gargaarsa kennuu dhaabuun namoota gargaarsa barbaadan irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ifoomseera sababoota gogiinsaa fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona digdama gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lamaa oliif turan amma akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoonni shantama darbanis lakkoofsi barattootaa barnoota irratti deebi'anii nuusaa gadi jedhe biiroon barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay.
Bulchiinsa naannoo Tigraayitti erga waraana waggaa lamaan booda manneen barnootaa hojii kan jalqaban. guyyoota shantama lakkoofsiyyuu lakkoofsi barattoota manneen barnootaatti deebi'anii nuusaa gadii jalan hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guush hir'achuu lakkoofsa barattoota kanaafis sababni barattoonni baay'een qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi ammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu midhaan nyaataa ga'aa dhabuu barattootaa fi hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif. kaka'umsa ga'aa taasisuu dhabuu akka sababaatti kaasaniiru Dr. Kiroos. Itti dabaluunis naannicha keessatti manneen barnootaa kuma dhibba lamaa fi dhibba afuriif sagaltamii lama argaman keessaa kanneen kuma dhibba tokkoof dhibba sadiif torbaatamii torba ta'an keessatti haalli baruuf barsiisu waggaa sadiif addaan citee ture erga jalqabe guyyoonni shantama darbaniiru jedhanii ammayyuu bakkoota humnoonni amaaraa fi eertiraa qabatanii jiranitti baruu fi barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun maqaleeraa kan gabaase mulgeetaa asbahaati.
baankiin biyyoolessaa itiyoophiyaa liqii intarpiraayizoota damee qonnaaf kennuurraa yoo xiqqaate dhibbarraa harka shan ka ta'u baankilee daldalaa fayyadamoo akka ta'an ajajee jira. ittaanaa bulchaa akka ta'an salamoon dastaa baankiin biyyoolessaa imaammataaf tarsiimoo damee qonnaaf qaqqabummaa faayinaansii guddisuudhaaf ba'e ta'uu cimsanii dubbataniiru ministiriin qonnaa itiyoophiyaa dooktar girmaa amantee vof akka himanitti dameen qonnaa oomisha biyya alaatti ergu dhibbarraa harka saddeettama ta'us liqaan biyyattii dhibbarraa xiqqaa qofaatu damee kanaaf oola mallaskaachuun waltajjii marii sanaarratti argamuudhaan miseensa. ministeerota dabalatee aangawoota dhimmi ilaallatu haasofsiisuudhaan gabaasee jira. gara oduu ittaanuutti ennaa ceen immoo wal waraansa sudaan keessaa ji'oottan lamaan ol lakkoofsiseen gargaarsi namoomaa doolaarri biliyoona tokkoof tuqaan shan akka barbaachisu tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata sudaaniif doolaarri biiliyoona tokko tuqaa shan akka barbaachisu ifoomse. hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyo guuteres viidiyoon ibsa kennaniin haalli fi saffisni uummanni sudaan itti du'aa jiru kan hin eegamne jedhanii osoo waraanni kuniyyuu hin jalqabiin dura uummanni sudaan gargaarsa namoomaa cimaa warra barbaadan turan jechuun ibsan uummata waraanaan miidhamaa jiru kanaaf dhaqqabuun dirqama uummata addunyaa hundaatis jedhan guuteres. jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa kan ta'an voolkar tark akka ibsanitti sudaan keessatti namoonni miiliyoona kudha sadii ol gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu jalan kanneen keessaa namoonni miiliyoona shan tuqaa jaa warra daarfur keessaati jedhanii kanneen baay'inni isaanii kuma dhibba jaaf kuma digdama ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniirus jalan. qaamoleen wal waraanan lamaan waliigaltee waraana dhaabuu akka haaraatti taa'ame yoo itti fayyadaman carraa gaariidha kan jedhan voolkar tark qaamoleen lamaanuu seera mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa kan idil addunyaa eeguun dirqama isaanii akka ta'e eeranii namoota siivilii fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa namoomaafis eegumsa taasisuu akka qaban dhaamaniiru.
turkiin lammiilee siiriyaa miliyoona sadii ol waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalatee biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti pirezidaantiin turkii haaraan irra deebi'anii filataman riseep xayyib erdogaan imaammata baqattoota isaanii kan baqattoota miliyoonaan lakkaa'aman irra caalaa lammiilee siiriyaa gara turkiitti galchuu ilaalchisee mormiin uummataa guddachaa dhufus biyyattii keessa akka turaniif eeyyamuu isaaniif cichaan dubbataa jiru dooriyaan joons istaanbul irraa. gabaaseera.
baqattoonni siiriyaa hedduun gara turkiitti baqatan qe'ee isaaniif biyya isaanii caalaa waa hedduu dhabaniiru maqaan isaa qofti akka tuqamu ka gaafate dargaggeessi waggaa 18 samiir maqaa waraana biyya keessaatiin warra isaaf obbolaasaa afur dhabe miila isaa dhabe garuu deebi'ee deemuuf abdii akka qabu dubbata.
لله رب العالمين يعطيكم العافية ومركز الأطراف كتير كويس وعم يساعدوني بكل شيء الحمد لله رب العالمين
waan hundumaan baay'ee na gargaaran galanni waaqayyoof haa ta'u wanti hundi gaariidha galanni kan waaqayyooti xiqqoo miillarratti leenji'aa jirra fooyyaa'iinsa agarsiisaa gara miilla namtolcheen sochootti jijjiruuf jiru tarkaanfii tarkaanfiidhaan deemuun jalqaba.
Waaltaan wal'aansa lafee istaanbul kan hundaa'e dhaabbata gargaarsa namoomaa turkii akkasumas waldaa doktoroota addunyaatiin to'annaa dooktar yaasaar taataar jalatti teeknooloojii jabanaa gargaarama.
Özellikle Suriye'deki amputasyonun çoklu amputal, amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı keessattuu siiriyaa keessatti lakkoobsi namoota qaamni isaanii irraa cite baay'eedha harkaaf miila kanneen dhabantu jira boombiin barmeelaa dhoowudhaan gubaatiin qaama mudatu qormaata guddaa nutti ta'ee jira namoota kuma lamaaf afurtamii shan ta'an tajaajilaa jirra akkasumas tilmaamaan qaama namtolchee kuma afur hojjenneerra kun lakkoobsa guddaadha Addunyaa kanarraa wiirtuleen yeroo gabaabaa keessatti qaama namtolchee hamma kana hojjechuu danda'an muraasa. Kirkirri lafaa fulbaana keessa Turkiif Siiriyaa keessaa lubbuu namootaa galaafate balaa kanaan namoonni hedduun qaama isaanii waan dhabaniif giddugalicha irratti hojii dabaleera. Turkiin baqattoota Iraaqiif Afgaanistaan lakkoobsi isaanii hedduu ta'eef ka Siiriyaa miliyoona sadii ol keessummeessiti. Guyyaan baqattoota addunyaa. kan waxabajjii digdama yeroo mara geggeeffamu jalqaba bara kuma lamaaf tokko yaadannoo waggaa shantammaffaa konvenshinii baqattootaa bara 1951 yaadachuuf ture jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti addunyaa guutuurraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman miliyoona 100 miliyoona 3 ta'u walakkaan isaanii biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'aniiru miliyoona 32.5 kanneen ta'an baqattoota. miliyoona afuriif tuqaan sagal immoo koolugaltoota yoo ta'an miliyoona shaniif tuqaan sadii immoo namoota eegumsi sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu baqattoonni dhibbarraa harka torbaatamii afur ta'an biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qabaniin keessummeessamu biyyoota shanan namoonni keessaa baqachaa jiran siiriyaa veenzuweelaa yukreen afgaanistaaniif sudaan kibbaati biyyoonni keessummeessitoota olaanaa ta'an turkii kolombiyaa jarman paakistaaniif yuugaandaadha. lakkoofsi kun bara 2021 bara 2022 ka tokkummaa mootummootaa biraa argame bara kana sudaan keessatti walitti bu'iinsi haaraan ka jalqabe yoo ta'u namoonni miliyoona tokko ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru faalisxiin tokkummaa mootummootaa keessatti miseensummaa dhaabbataa hin taane waan qabduuf baqattoonni ishee miliyoona sadiif tuqaa afur ta'an tarreewwan olaanoo akkasii keessatti naammatamne. venezuelaan kan hammatamte yoo ta'u lakkoofsi ishee harki caalaan namoota biroo eegumsa sadarkaa addunyaa barbaadan kan bakka bu'u yoo ta'u kunis toora godaantota gosa haaraa unhcr bara darbe uume jala jira.
amma immoo gara qophii addaatti ceena. waxabajjii digdama jechuun har'a sadarkaa addunyaatti yaadatamee kan oolu guyyaa baqattootaa sababa gochuudhaan jaallanneen baqattoota oromoo biyya adda addaa keessa jiran haala yeroo ammaa itti jiran ilaalchistee haasofsiisteetti ka baqataan yemen jiran dubbataniin eegalla.
Baqattoota Oromoo biyya Yemen kaambii baqataa alkaras jiraatu naannoo keenya kanatti kan nuun marsee jiru Hoosa jedhama afaan arabaatiin bakka iddoo daldalli namoonni Afrikaa dhufe itti daldalamudha. Rakkoo kana deddeebinee himachaa turre ammaan tan immoo addaati galgalaaf ganama hidhannaa guutuu wajjin mana keessa deemanii daa'imman keenya lakkaawaa jiran. Dhiyoonni deemanii fudhachuu kaleessaa fi deengaddaa an tumameen ture. Saayimni kiyya tokko tumamee ture. Namni jaha tumamanii akka malatti madaawanii jiran nurra.
Maaliif?
Sababuma gartee yeroo isaan mooraa keessa deeman maaliif mooraa keessa deemtan jenneen sababa kanaaf qarqara mooraatti nu eeggatanii rukuttaa ajaa'ibaatiin nurra gahan. Namni kun lammii yemenii kan hidhannaa fi meeshaalee qabu tokko tokko warra habashaatu keessa jira. Nama gama sana dhufe isaantu turjumaanaa fi namoota Afrikaa dhufe kana qawwee fa'aa deemanii manatti dhukaasanii baqataa tokko daa'imman lamaan wajjin rabbiitu baase deddeebinee waajjira yoonii sadiitti iyyannee warri silaa magaalaa tattaa'ee nu eegaa jiru himanii jiran jechuudha. warri bakka nuti qubannu kana jiru biyyi keenya har'aan tanaas amma duraas diddaatu irraa deemaa jira. Haala biyya keenya keessa jiru naannoo wallaggaa naannoo gujiiti. Golee Oromiyaa guutuu waan keessa deemaa jiru ni dhageenyaan garraa fi nuti abdii gara biyyaa deebi'uu hin qabnu warri gara biyyaa deebi'aa jiru. Warra haara ammaan tana biyyarraa baqatee dhufee haalli as jiru daran hammaatee galleetu irra jiraa jedhee du'a filate san warri gara biyyaa deebi'aa jiru.
Isin amma biyya sana ega seentanii waggaa meeqa?
Inni irraa olii waggaa soddom jira. Inni xinnaan waggaa kudha sadi jira. Hundi keenya waraqaa sartifikeeta yoonisiteerri yookaan maandeeta kan jedhamu baadhamee tatta'aa jira. Guyyaan baqattoota addunyaa sun guyyaa itti dhalti namaa salphina guddaa keessa jirti jeetiin fudhadhaa. Baqattoonni biyya Yaman keessa jirru keessattuu mooraa baqataa keessa jirru yaaddoo guddaa fi hamaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akka daa'imman keenya baraaran itti dhaammachuu barbaanna.
Ani maqaan kan koo Muhammad Ajji jedhama. Biyya Liibiyaa biyya baqaa Tiraabiloos Tiriipoolii irraa. Ani amma akka biyya kana dhufe baatii saddeetaffaa keessa jira. Baatii lamaafooyi magzana bakka jedhamu jira. Naannoo namni Suudaan irraa gara biyya kanaa yoo seenan iddoo namni ijoolleen Oromoo, Eertiraa, Sumaaleetti dararamantu jira. Dallaalli nama waliif gurgurataa fida karaa kanatti. Sobanii qarshii xiqqashoo itti banii Awurooppaa isin geessina jedhanii nama biyya baqaa irraati sababa siyaasaa ta'ee rakkoo adda addaatiin namni biyya irraa ba'a waluma keessa kufraa iddoo jedhamutti jira iddoo nama qarshii xiqqashoodhaan fidanii qarshii kuma dhibba torba Itoophiyaa kafalchiisaa baasu akkasitti sanamma agachii ba'e baatii shanii baatii lamaa magaazii isaanii dararamaa turre ijoollee hiriyoota kiyyaa kamaatiin isaanii harka qalleeyyii ta'anii achitti hafantu jiru.
Achitti maal sin godhu?
Achitti ni tumu kaanama maallaqa hin qabne ni tumu qixaati jira guyyaa teessisaa oolu galgala isaa kudha lamoo ta'e ciisaa jedhanii giddiin ciibsuu nyaanni guyyatti yeroo takka maatii keenyatti bilbilanii tursiisanii akkasitti horii maatiin kun kawaa qabu gurguratee kawaa qabne illee akkasuma kadhatee kan qabne dammoo achuma dararamu keessatti jiraataa jira.
Warra akkas godhu lammii biyya kamiiti?
Lammii biyya kanaati ka lammii Liibiyaa Araboota jechuudha. Ka gurguratu biyyarraa ka fide maallaqa fudhatee isaanii kennaa isaan dammoo maallaqa isa itti dabalanii dirqiidhaan akkasitti tumsiisanii buusanii warreen illee dhiirri illee hundi isaaniitu ni jiru. Yoo maallaqni sii baafame akkuma carraatiin abbaan carraa hin ba'a abbaan carraa achumatti hafee rakkoo keessa tura. Abbaan carrichaa bahee baala deemanii ammallee sanillee fuudhanii dallaala biraa fittuu kennanii qarshii biraa irraa buusiisanii akkasitti wallaahi dararaa guddaa jira biyya kana fidanii tokko tokko abbaan rabbi laaffisee fi yuunisaarii jira biyya kana achi gatanii yuunisaarii asiillee homaa baay'ee rakkoon namaa namaan furtu waraqaawwan qabaannee ammootu rakkisaadha nama kudhan nama kudha wayii akkasitti jiraataa jirra wallaahi waraqata inni kama qaxarootu waraqaa adii gaafa dhaqansanuu guyyaa lamaa sadii hulaa isaanii afoo bullee tuma ari'aa akkasitti sarsi guyyaan nama dhibba tokko qofaa kenname waraqaa namni rakkataan biyya kanaa dammootu hedduudha waan ta'eef guyyaa sadi guyyaa afurin nama ga'a guyyaa agasii achi afoo bulanii akkasitti waraqaa adii kennanii sunuu waraqaa qaxarootii baatii shan baatii ja'a akkasitti beellamanii akkasitti kennan hagammaa sunuu waraqaa kanaa argannee akkanuma dhufannee jiraataa jirra. bishaan irra qofaa miti lammiileen Itoophiyaa akkasumas magaaziin attillee torbaan keessa yoo xiqqaate nama sadii nama afurtu akkana du'aa bar sababa beelaatiin. Yeroo takka ee daabboo takka takka qofa kennu guyyatti yeroo takka. Liibiyaa irraa abbaan milkaa'e gara Itaaliyaa achi ce'a bishaaniin qarshii guddaa qabaatee kafale. Carraan achi ce'u xiqqaadhaa akka carraasitti namni muraasni akkasi gara Itaaliyaa achi ce'a. Jireenya dhokataa akkasi jiraanna. Iddoo namni hin jiraanne mana dhossaa keessa achitti nama torba nama saddeetiin mana kireeffannee akkasitti qarshii maatii biyyumarraa wanna jedhaa guyyatti hojii guyyaa akkasitti dhokataa hojjetaa fiigaa deebi'aa akkasitti sanuma kafallee jiraanna iddoo dhossaa.
Egaa ammati baatee biyyaa achi geesse gaabbitaa murtii keetti.
Biyyaa baanee yeroo san sababa biyyi rakkoo keessa turtee dargaggeeyyii fuudhanii biyyarraa waraana dirqin ergaa turan baanenu ammallee achitti yoo deebine hiriyoonni keenya ka duraayyoo sanii humna waraanaa ta'anii jirantu jiru waan ta'eef nullee maqaan keenya achi galee akkasitti deessinee bannee dhufne sababa sanii carraan gara biyyaa deebi'uu kennallee rakkisaadha. An umriin kiyya waggaa kudha sagal barataa ture.
Kutaa meeqa?
Kutaa kudha tokko qophaa'een.
Amma magaalaan keessa jiru addo Falgadaar jedhama mooraa baqataa Umgargur jedhamti. Asitti yoo xiqqaate nama kuma shantama kuma meeqatu as keessa jiraataa jira baqataa akka jirtu kartuum irraa isarraa guuranii fidanii asitti lolli inni magaalaa keessa sodaatame inni magaalaa keessa wal targe kun asitti baay'ee sodaatamaa jira. Kanarraan immoo UN imtiyyuu waa tokko godhaa jirtu callittee uummata baqataa magaalaa keessaa seessaa fiddee raadda asitti gannattee waa tokko gochaa hin jirtu nuus waan godhaa hin jirtu haalumti nageenyaa keenya sodaa jala jiraa jechuudha.
Algadariif kaartuum irraa fagoodha.
Fagoo miti sa'aatii afur. Baqataan jaallatee miti kan baqataa ta'u gaafa biyya abbaa isaatiirraa ari'ame baqatee baqataa jedhame kanarratti immoo utuu UNHCR waajjirri mirga namaa dhaabateera dheeraatee callumadee Jenevaa keessa taa'u utuu gadi bu'ee dhimma baqataa kana gadi ilaalee bareedaa natti fakkaata.
Hordoftoota keenyaa yaada baqattoota kanneen biroo immoo bor fudhannee dhiyaannaa hin jaallannee gammadaati.
qophii keenya torbaniirra geenyee jirra waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata. akka aadaa oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuuf dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasu akkasumas gootummaaf arjummaa isaaniitiin beekaman kumalaa fayyisaa baatii caamsaa darbe keessa du'aan boqotanii sirni geggeessaa isaanii godina shawaa lixaa aanaa amboo bakka godaa gundoo jedhamutti raawwatame yuunivarsiitii finfinneetti barreessaaf barsiisaan afaaniif ogbarru qulqulluu ijoo seenaa ayyaantuu kumalaa fayyisaaf maatii isaanii irratti qorannoo garaagaraa akka geggeessaa jiraniif gara fuulduraatti akka maxxansiisan sagalee ameerikaatti himan ayyaantuu kumalaan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuuf godhan gumaachan guddaadha ka jedhan abbaa gadaa magaalaa amboo laggasaa dhaabaati naakoor malkaa amboorraa qophii qindeessa qaba.
garmaama goodaa gugsii fi darbannaa ulee gugsiitiin dirreewwan qeexala fardaa hedduutti maqaa guddaa horatanii ittiin faarfamanii gaa'umsa farda isaanii bulloon qaburraa ka'uudhaan abbaa cabsii jedhamanii maqaa farda isaaniitiin waamamaa turanii.
jecha ayyaantummaa jedhuuf hiikni kallattiin ibsu jiraachuudhaa baatus uummata oromoo biratti fudhatama guddaa qaburraa ka'uudhaan ayyaantummaan ayyaana nama dhuunfaa kan gaafa dhalatan nama faana dhalatudha jedhamee ibsama. Ayyaantummaan kun humna waardiyyaa tumsa ta'ee nama gargaarudhaa jedhamees hayyootaaf abbootii gadaatiin ibsama. Warri ayyaantuu jedhaman ammoo osoo hin qaalloomiin kennaa waaqaan kan milkooman waan hojjetaniif dubbatan kan fiixa bahuuf kanneen akka maallimaa, waataa, eker dubbiftuu, mooralaaltuu, dhaadhooftuuf akkasumas deessiftuuf ogeessota caba wal'aanan maqaa dha'uun ni danda'ama. Kennaawwan kunneen hunduu waaqa biraa akka kennamaniifitti waan amanamaniif uummata birattis fudhatama guddaa qabu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti baatii caamsaa darbe keessa ayyaantuun beekamaa Kumalaa Fayisaa jedhaman waggaa dhibba tokkoof shan isaaniitti wayita hirkatanitti sirni geggeessaa ayyaantuu warra Ilamoo Kumalaa Fayisaa inni hiikkaa Ilamoo bakka maatiin firoottan bulteen ayyaana isaaniif jaallattootni isaanii jiranitti taasifamee jira. Geggeessaan ayyaantuu kumalaa Fayisaa naannoo Amboo bakka Goodaa Gundoo jedhamutti sirna boo'ichaa aadaa naannoo Ambootiin akka kanatti kan adeemsifame. Barreessaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo barsiisaa afaaniif ogbarruu qulqulluu ijoo achii dhufa ayyaantummaa maatii ayyaantuu kumalaa fayyisaa irratti qorannoo adeemsisaa akka jiran dubbatu. Boo'ichi sirna aadaan taasifamu akkasii maalirraa akka madda illee ibsanii jiru.
Oromoo yeroo jiraattillee si eebbisu du'a kee hin balleessin jedhu yoo waan gaariin hojjanne du'a kee sin bada waalchi kee geggeessan kee sin bada yoo waan gaarii hojjatte garuu akkasumatti geggeessan kees miidhaga kanaaf waanuma nama san madaaluun jechuudha akkaataan geggeessallee gara ayyaantuu kumalaa faayisaa geggeessaa isaanitti as deebinu geggeessan isaanii taasifame geggeessa ajaa'ibaati geggeessa dhuma isaan madaaluudha jechuudha tajaajila isaan uummataaf oolanii deebii isaanii kennedha jechuudha maaliif fardeen biyyatti nafne namni lafoo biyyatti nafne xinnaa guddaan inni magaalaallee biyyatti nafne konkolaataan achi dhaabatuu fi fardi dirree san dhaabatu baay'inni isa walqixadha inni lafoos akkasidha gootummaa isaanii kan ibsu abbaa faachaa ta'aniiru faachi goototaa manatti nafne abbaan fardaa garee garee isaatiin isaaniif maatii ture.
ayyaantuu kumalaa faayisaa kan xiqqaan guddaan ba'eef kan bakki konkolaataa dhaaban dhabameef fardi faayamee fi garmaamameef lafoon hedduun irratti argameef bo'ameefis faarfameefis waan garaa ga'uu dideef waan isaan rakkoo uummataa furuuf tajaajila hafuuraa uummataaf kennuun dhugaa dhokataa baasuun beekamanii fi uummata birattis hojii gaarii isaaniin fudhatama guddaa qabanii fi jechuun akkasitti ibsu barsiisaa qulqulluun.
rakkoo ummataa furuudhaan beekamu tajaajila spiritual aspect yookiin jireenya hafuuraa ummataaf kennuudhaan beekamu dhugaa dhokataa manni murtii baasuu hin dandeenye baasuudhaan beekamu namni otoo haala dhokataa ta'e miidhaan yeroo irra ga'e isaan bira dhaqaa isaan biratti immoo dhugaan hawaasaa dhokatee nafuu qeen kuma lafa isaas ta'e qeen ayyaantuuwwan warra lemoo kanneen biroo ganama bariidhaa jalqabee haga galgalaatti dhaddacha dhaddacha aadaa jabboo jedhamuun beekamu tachitti geggeeffamaa dhirsaafniitii wal dhaban ni araarsuu ollaa wal dhabe ni araarsuu kan qabeenya irratti wal dhabe ni araarsuu adeemsa sirna gumaa eeganii too akkasitti harka wal dhiqsiisanii gumaa kaffalchiisanii walitti araarsuu haala kanaan uummata shawaadhaa haga wallaggaatti kallattii guutuu biyyattii irraa dhufa jechuudha isaan bira namni magaalaadhaa baadiyyaadhaa iddoo hunda dhufaa gama biraatiin daa'imman dhalattee achitti hammataniiti daa'immaniif maqaa baasuu akka waliigalaatti immoo sirni oromummaa duudhaan meeshaaleen ulfaa oromoo achitti argamaa duudhaan achitti argamaa sababoota adda addaatiin amantaawwan alaa dhufaniinis ta'e dhiibbaa ammayyummaatiin sirni aadaa dhiqamaatii bade hambaan saaqee ayyaantutti argama jechuudha.
Abbaan gadaa magaalaa Amboo Laggasaa dhaabaa waa'ee ayyaantuu kuma lafa isaa yommuu ibsan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuu irratti gumaacha isaan baatan olaanaadha jechuun akkasitti ibsu.
Ayyaantuu kuma lafa isaa nama kabajamaa nama guddaa abbaa biyyaati. Namni bulchiinsa sirna gadaa biyya kana gara fuulduraatti akka ce'u akka tarkaanfatu taasise keessaa yoo fudhanne tokko isaani. Kana jechaan maal jechaadha? Oromoon safuu qabaa, duudhaa qabaa, seenaa qabaa. Seenaa isaa kana, aadaa isaa kana, duudhaa isaa kana wal bukkee qabanii Oromoon kun akka Oromoo ta'us karaa adda addaatiin akkaataa duudhaan kun hin cabne, hin jigneen, hin kufneen duudhaa kana wajjin wal hammachiisanii nama barcuma Oromoof dhaabani.
Barreessaaf barsiisaa afaaniif ogbarruu qulqulluu ijoo ayyaantuu kuma lafa isaa qabsoo keessa akka turan illee kaasanii jiru.
Yeroo dargaggummaa isaanii qabsoo sirna mootiiwwanii irratti taasisamaa ture abbaa isaanii irraa jalqabee faayisaan akka lemoo irraa jalqabee isaan sitti darbanii qabsaa turanii naannoon amboo aadaa isaa sirna isaa gadaa isaa qabatee kan tureef sirna mootirratti abbaan isaanii fincilanii yeroo aadaa keessan gataa gadaa keessan gataa ayyaantummaa keessan gataa jedhani kara deemtuun eessaa baateeti oromummaa keessan aadaa keessan sirna keessan gataa nuun jetti jedhanii irratti fincilanii uummata fincilchiisnani nu balleessu haala kanaan uummata nurratti kaasanii jedhanii isin hin tuqnu nun tuqinaa sirnuma keessan hin bulaa jedhanii sirni mootii waan kabajanii isaan dhiisaniif naannoon amboo aadaadhuma isaa qabatee gadaa isaa qabatee ayyaantummaa isaa qabatee jiraate jechuudha.
Hayyuun afaaniif ogbarruu barsiisaa qulqulluun qorannoo ayyaantummaa maatii ayyaantuu kuma laafa isaa irratti eegalan akka itti fufan dubbatanii jiru.
Ayyaantummaa sanaan waaqarraa isaan kennaman uummata tajaajilaa turan jedhama. Kuni qorannoon irratti jalqabee jira ittan fufaa. Akka maatii warra Elemootti immoo ijoollee saddeettamaa olii kuni kallattii biyyaa guutuurra jiru. Elemoo bantii afurii jedhu kan ayyaantoman balbala arfan kana irratti yoo xiqqaate ayyaantummaa kana gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Wantoota kanaafi qorannoowwan ammaan dura akka Profeesar Laambeert bartees kunuut soonfaa warri mishineeronni geggeessan hedduun jira kana walitti funaannee qorannoo geggeessinee kitaabolee fi joornaal artikiliiwwan adda addaa irratti barreessuudhaafis qophiin qabaa.
Bu'aawwan qorannoo isaanis gara fuulduraaf barruu fi kitaabaan maxxansiisanii akka dubbistoota biraan ga'uudhaaf hojii eegalan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amborraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeelii keenya horn at voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com slash voa afaan oromoo irratti tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa lamoo daandii piroodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite tigist gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse antuu jabee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.